ఇది news with America ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ni kuwa gatanu itariki zitatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na fide niyongabo inyubako twifuza ko twoshika ko muri uyu mugambi ni inyubako zijyanye cyane cyane guhanahana ibidandazwa aha twashaka kuvuga inyubako zijyanye n'amabarabara inyubako zijyanye n'ibivuko uwo ni umushikiranganji w'uburundi ajejwe gutwara abantu n'ibintu jean bosco ntunzwe n'imana igihe c'inama y'ibihugu bine bisangiye ikiyaga tanganyika iyi nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye ubushomeri mu bakiri bato mu ntara ya gitega hamwe n'inkuru yerekeye abana batwara inda z'ishushu mu rwanda turazigarukako mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka dutege amatwi mugenzi wacu aroyisi bigirimana yaduteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi waramutse aroyisi umwanya n'uwawe
baramutse fideli turayahera mu yavugwa muri oni integuro zibiri z'amategeko imwe y'uburusiya iyindi ya leta z'umwe za amerika ku kongereza ikiringo c'abahinga mpuzamakungu ba onu bariko baratohoza ku birwanisho vy'ubumara muri siriya nizo ziriko zirategurwa muri oni icuka kibi hagati y'ivyo bihugu bibiri rutura ku isi kuri ico kibazo kirarushiriza kwiyongera mu gihe ikiringo c'abahinga ba onu bariko baratoza ibikorwa vya siriya yagirizwa kuba yarateye ivyuka vy'ubumara abanyagihugu kirangirana n'uku kwezi kwa cumi na kumwe itariki cumi na zitandatu haheze hindwi abo bahinga ba oni bashikirije raporo yegeka kuri siriya urupfu rw'abantu mirongo umunani bishwe batewe ivyuka vy'ubumara kuwa kane uburusiya bwashikirije akanama ka oni kajejwe umutekano ku isi integuro y'itegeko yemerera abo bahinga kubandanya amatohoza mu kiringo c'amezi ayandi atandatu uburusiya bubasaba kandi ko batesha agaciro raporo y'ivyo batohoje mu gisagara ca kane cheikun ahatewe ivyo vyuka ni muri siriya nyene kandi kigasaba ko abagize uwo murwi basubira kwihwezwa neza kuko ngo barimwo amahinyu amerika nayo mu nteguro yayo yongera uwo murwi iyindi myaka ibiri kandi kifuza ko ibyo bikorwa by'amatohoza byabo byobandaniriza no mu bindi bice bya siriya abakurikiranira hafi icyo kibazo bavuga ko ku bw'uko kudahuza kw'ibyo bihugu bibiri rutura ku isi kuri icyo kibazo bishobora gutuma uwo murwi uhagarikwa burundu kuva ku itariki ya cumi na gatandatu y'uku kwezi kwa cumi na kumwe turimo bagiriza uburusiya ko bugomba kwica uwo murwi mu mayeri ku rwenge igihugu cya leta z'ubumwe za amerika kiri mu nzira yo kwemeza ko korea ya ruguru ari igihugu gifasha iterabwoba ku isi ibyo byatangajwe ejo kuwa kane n'umuhanuzi mu biro bya perezida mu by'umutekano mu gihugu kuri uyu wa kane departema ya leta ya amerika niho yari gutangaza iyo ngingo ariko umuhanuzi mu biro vya perezida mu vy'umutekano mu gihugu hr mcmaster yavuze ko amerika ikiri mu nzira yo kuvyihweza neza iyo ngingo mu gihe yokwemezwa yokurikirwa n'ibindi bihano bikomeye mu vy'ubutunzi kuri korea ya ruguru kugira ico gihugu kigondozwe korea ya ruguru yarigeze kuba ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba ku isi mu mwaka w'ibihumbi igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'umunani inyuma yaho ituririye indege ya korea y'epfo hafa abantu ijana cumi na batanu yakuwe kuri urwo rutonde mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani ari uko isinye amasezerano yo guhagarika umugambi wayo wa nikeleyere amasezerano yahavuye ivamwo ata gihe kinini giheze mwamenya ko irani siriya na sudani ari byo bihugu byonyine gushika ubu byashyizwe kuri urwo rutonde rw'ibihugu bifasha ibikorwa by'iterabwoba ku isi bruce kringer ni umuhinga yanonosoye ibya korea ya ruguru avuga ko kubona ico gihugu gihungabanya itumatumanako muri amerika cica abanyagihugu baco bihagije ko gishigwa muri urwo rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba ku isi umukuru arongoye igisata ca oni cita ku mpunzi hcr avuga ko kubona ibitigiri vy'abantu bahunga ku isi vyiyongera biterwa n'uko amakungu yananiwe no gukorera hamwe yananiwe kandi no gukinga no guhagarika hamwe no gukorera u- gutorera umuti intambara zirutavana ko ziba ku isi filipo gandi yabishikirije ejo ku wa kane akanama kawoni kajejwe umutekano ku isi ari nayo inama ijeje kubungabunga amahoro i- amubaza ayibaza murambabara igituma idashobora kugarukana umutekano ku isi ibitigiri by'abahunze ku isi ubu gushika ubu byababa miliyoni mirongo itandatu na zitandatu ku- kandi intambara muri siriya na iraki zonyene zatumye ica kane c'abantu bahunga ku isi aribo bateshejwe izabo tugarutse muri afurika gato umukandida yaje ku mwanya wa gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu muri liberia charles bronskine amaze n'iminsi amaze n'iminsi yidoga ko ayo matora yabayemwo amahinyu kuri uyu wa kane ejo yasabye ko abagize komisiyo y'amatora muri liberia basubirizwa n'abandi umugambwe wiwe ni umwe mu migambwe itatu yansi byavuye mu gice cya mbere cy'amatora cyo ku itariki icumi z'ukwezi kw'icumi guheze isango sentare nkuru y'icyo gihugu cya liberia yari yashinze yo kumviriza ibirego by'utunenge twabaye muri ayo matora yo kuwa ko byungururijwe kuri uyu wa gatanu mwibuke ko muri ayo matora ya mbere george weya yari imbere ku majwi mirongo itatu n'icyenda ku ijana akurikirwa na joseph boakayi nicegera c'umukuru w'igihugu muri ico gihugu ca liberia yaronse amajwi mirongo ibiri n'icenda n'igice kimwe ku ijana nawe charles bronskin yaje ku mwanya wa gatatu ni nawe ariko aridoga yaje afise amajwi icenda n'ibice bitandatu ku ijana
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc umwanya w'amakuru yo mu karere intumwa z'ibihugu bine bisanga ikiyaga tanganyika zirakoraniye i bujumbura mu burundi aho ziri gukunda uruja n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa byotezwa imbere kuri icyo kiyaga mu muhora wo hagati ni inkuru bimumenyesha amakuru y'ijwi rya amerika eroje buri kaneza ari i bujumbura mu burundi kuva kuri uyu wa kane gushika kuri uyu wa gatanu abahinga b'ibihugu bine bisangiye ikiyaga tanganyika n'abatwara amashirahamwe yo mu karere k'ibihugu biri hafi ya tanganyika n'ibindi vya yase bari kumwe n'abaserukira banki y'isi yose n'ibindi bihugu n'amashirahamwe afashe imigambi yo kuri ico kiyaga harimwo ubumwe bwa buraya nestor kofi haserukira banki y'isi yose mu burundi yavuze ko imigambi izoshirwa mu ngiro izotuma abantu benshi boroherwa abandi bakaronka akazi The World Bank Group recognizes that regional integration plays a critical role in ahagira ati ibanki y'isi yose iremeza ko iyo ibihugu vyiyunze bituma abantu bashikira amasoko bitagoranye atari muri afurika gusa no ku isi yose guteza imbere inyubako no gukuraho inzitizi mu mategeko bituma haba urudandazwa rw'ibintu byinshi hagatanga ubuzi bushasha n'ubukene bukagabanuka iyo nayo ikaba ariyo ntumbero yacu nyamukuru nation.
jean bosco ntunzwe n'imana umushikiranganji ajejwe gutwara abantu n'ibintu mu burundi nawe aratubwira imwe mu migambi nyamukuru izoshirwa imbere inyubako twifuza ko twoshikako muri uyu mugambi ni inyubako zijanye cyane cyane guhanahana ibidandazwa aha twoshaka kuvuga inyubako zijanye n'amabarabara inyubako zijanye n'ibivuko amabarabara y'indarayi kandi n'ibijanye gutwara abantu mu kirere iyo niyo migambi nyamukuru twifuza ko twoshikako iyi nama rero ni umwanya kugira ibihugu byose biri ngaha bitanga imigambi nyamukuru ishobora kuzoja mu ngiro vuba natwe tukaba twamaze kubitegura iyi nama twibaza yuko iyo migambi yose izoshikirizwa kugira turabe yuko ibyo byose twoshobora kubikora mu bwa vuba ariko rero diodone dukundane umunyamabanga nshingwabikorwa mu muhora wo hagati corridor centre asaba abegwa n'iyi migambi gushira amajambo mu bikorwa Pourquoi est-ce que nous sommes ici Et qu'est-ce que nous espérons à partir de cet atelier ni kuki turi hano ni iki twifuza muri iyi nama twifuza ko haba urwego rufise inguvu rwitunganije neza rudushoboza gutera tuje imbere twaramenyereye ko inyuma y'amanama abantu bibagira ariko dushaka ko inyuma y'inama haba umugambi werekana neza uruhara rw'umwe umwe wese haba ku rwego rw'ibihugu canke akarere au niveau régional umushikiranganji ntunzwe n'imana agaruka kuri bimwe mu byo burundi bwifuza kurusha ibindi tugerageje kudoma ko ivuko twifuza kuba kubaka ni cyane cyane ikivugo cya bujumbura imigambi ikaba ihari rero eh, la coopération japonaise yemera kuzo kuzo kubaka ikivuko cya bujumbura no gushyiraho ibintu byo gukora amabato byo twita chantier naval hakabaho eh, banki ya afurika y'iterambere nawe nyine yamaze ku- gutegura ibyigwa bikaba byaraheze eh, hasigaye yuko eh, ibyo byigwa bikaba byabaye ku kivugo cy'ubujumba no ku kivugo cy'impurugu twibaza ko ubwo- ubwo bwa vuba eh, ibyo bikorwa bishobora kuzoko- kuzokogwa ikindi kivuko twifuza ko kizokogwa mu Burundi ikivugo cya Rumonge ivyigwa bikaba biriko bira- birategurwa kugira bitangure ku kivugo cya Rumonge eh, bifashijwemo ni banki y'isi yose ikindi kivuko twifuza kuzokubaka ni ikivuko cya Kabonga ivyigwa vyo vyo byaramaze gutangura turose ku mfashanyo y'Ibanki y'Afurika igihe iterambere ivyo nivyo bivuko bitatu nyamukuru mu Burundi dufise twifuza kubaka kuri uwo muhora wo kuri Lake Tanganyika imiliyoni amajana atandatu z'amadolari y'abanyamerika niyo mafaranga ibanki y'isi yose yemereye ibihugu bine bisangiye ikiyaga tanganyika kugira ngo biteze imbere uruja n'uruza na cane cane rw'ibidandazwa mu muhora wo hagati abantu babaye imiliyoni mirongo itanu niyo bagize isoko ryerekewe n'uwo mugambi Nestor Kof asigura ko atankeka iyo migambi izokoroha kuja mu ngiro kuko izokwisunga iyakorewe ku kiyaga Victoria bigatuma n'ibidukikije bikingirwa Eroje Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika mu burundi kandi amashengero arenga mirongo itatu arakoraniye mu gisagara ca ngozi kugira yige ukugene yorangiza ikibazo c'abana b'imfuvyi naba ntahonikora ishyirahamwe rukristu rof niryo ryakoranije amashengero ryifuza ko umunsi mpuzamakungu wahariwe imfuvyi woshika amashengero afise ijwi rimwe n'ubutumwa bumwe ku kibazo c'abana ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze kubaka uburundi butagira imfuvyi nibwo butumwa abanyamashengero bahamagarirwa kwakira ishyirahamwe rovofu ryitawe neza y'abana b'imfuvyi n'abantabonikora riratumirira abarundi bose kwakira ubwo butumwa pasitore enoke aserukira iryo shyirahamwe mu burundi avuga ko ryakoranije abanyamashengero kugira ijwi ryabo rizobe rimaze kuba rimwe ku munsi mpuzamakungu wahariwe imfuvyi n'abantabonikora uzohimbazwa mu ndwi zibiri ziri imbere twese hamwe tugire umunsi umwe ijwi rimwe tugire n'ubutumwa bumwe umunsi umwe ni ukuvuga ngo hari umunsi mpuzamakungu washyizweho witwa orphan sunday uba indwi ya kabiri y'ukwezi kw'icumi na rimwe ubu uzoba itariki cumi na zibiri z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uwo munsi n'umunsi twahebeye abo bantu bose aho aho bari hose igikorwa cyose bariko barakora bagomba kuha akaryo abo bana kugira ngo babavugire kugira bababere ijwi kuri uwo munsi bababere akaryo ariko ntitugomba ko bagarukiriza aho tugomba ko rikomeza rikaba ijwi ribandanya ry'ibihe byose kugira dushobore kubaka uburundi butagira imvubu pastori habyarimana nestor aserukira ishengero rya angirikani avuga ko ubwo butumwa bworoshye gutahura ku banyamashengero Eh, ubutumwa bumwe ku ijwi rimwe umunsi umwe biroroshe kumenya amashengero kuko amashengero ahamagarirwa gufasha imfubyi n'abapfakazi gufasha imfubyi n'abana bo mw'ibarabara twese turafise umuvyeyi n'imana aho dukwiye ko ko abana nabo bo mw'ibarabara abana b'imfubyi bamenye yuko imana yabo nawe ari umuvyeyi kenshi bimenyerewe ko mu burundi abana bafashirizwa mu bigo vy'irerero pasiteri enoke yishimikije inyandiko nyeranda avuga ko ikibanza c'abana ari mu muryango icyo tugomba ni uko umwana aba mu muryango ikibanza umwana ategerezwa kubamwo ni mu muryango ku ishengero rero biba byoroshe kuko imana yaratanguje umuryango ishyiraho adamu na eva hanyuma irababwira ngo barondoke bahereza abana imana byagitwaye imyaka yirenga amajana umunani kugira ishobore kuronka yosefu na mariya kugira ngo ubu yesu kirisito twishimira uwo mwami wacu ashobore gukurira muri uwo muryango ibigo vy'irerero vyaba bifise utuye tunenge pasitori haringanji bonaventure wo mw'ishengero pisma imuyinga aratanga umuco Bo, utunenge twatumye twiyumvira ko twabarera mu miryango bakava mu bigo nuko twasanze bari mu bigo basangira ingorane z'ubupfubyi bwabo nivyo biganiro baganira ntibigera biyumvira ko hari abandi bana bashobora kubaho ni ukuvuga uko ingorane zigabanuka ahubwo baziteramo kurusha kuko usanga basangira ingorane aho gusangira ibyiza vyo mu miryango umwaka urenga uraheze ishirahamwe rovofu ritanguye urwo rugamba rwo guhimiriza kwakira abana b'imfuvyi na ba ntahonikora mu miryango uwimana anita riserukira mu karere k'uburaruka avuga ko hari ikibazo gikunze guseruka turaca mu ntara zose zitandukanye twigisha tuvuga ubwo butumwa kugira ngo abakirisu nk'abantu bamenye imana bashobore kuba bofasha abo bana ariko buke buke turabona yuko tubazwa ibibazo bitandukanye ku bijyanye n'imfashanyo yo kugira ngo abo bana bashobore kubaho n'iyo miryango kuri ivyo pasitori hari inganje avuga ko mu mashengero bashoboye mbo ico ntigihagaze imbere cane kuko mu bisanzwe turishobora abarundi twebwe nyene n'abakristo tugiye hamwe tugasangira ivyo dufise sibiki imfashanyo dusanga aho tugeze nayitoza ndumva atari intambamyi amashengero arenga mirongo itatu y'abakirisu n'idini rya kisilamu niyo ariko ariga ingene yokubaka burundi butagira imfuvyi ico gikorwa kirabandanya gushika kuri uyu wa gatanu ingozi mu nyubakwa z'urushengero rw'ishengero ry'urutare ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu ibiganiro vya radiyo ijwi rya amerika i washington dc birabandanya mu kirundi no mu kinyarwanda ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu rwanda crado bugaragaza ko abana barenga amajana umunani na cumi n'umunani babonywe mu masekiteri mirongo itanu n'abiri agize igihugu batwaye inda zitateguwe ubwo bushakashatsi bugaragaza ko abana bangana n'ibice bitanu ku ijana batewe inda n'abantu bo mu miryango yabo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika asumta kaboyi ari kigali mu rwanda mu bushakashatsi bwakozwe n'umuryango krado bwakorewe mu mirenge mirongo itanu n'ibiri igize igihugu bugaragaza ko abana bangana na magana inani na cumi n'umunani bari mu kigero cyo kuva ku myaka cumi n'umwe kugeza ku myaka cumi n'umunani aribo batewe inda umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu uyu muryango ugaragaza ko aba bana hafi mirongo icyenda n'icyenda ku ijana ababateye inda babahohoteye kuko babaruta cyane benshi bari hejuru y'imyaka makumyabiri n'itanu kujyana hejuru mu bana batewe inda abapimwe hagaragayemo abana batatu bafashwe ku ngufu bagakurizamo kwandura virusi itera sida ubushakashatsi bwa karado bugaragaza ko mu bateye inda aba bana b'abakobwa hagaragaramo abantu bakuru barengeje imyaka makumyabiri n'itanu bakora imirimo inyuranye barimo n'abarezi babo bwana mu rwanda shyaka evariste umukozi wa karado ushinzwe ishami rishinzwe kurengera abana yemeza ko gutwita kw'abana b'abakobwa bakiri bato ari ikibazo cyugarije umuryango nyarwanda muri iki gihe abana batwaye inda ni benshi kandi bakiri batoya noneho ugasanga ahubwo noneho ababateye inda ntabakurikiranwa imbere y'amategeko hakaba ari cyo kibazo rero gikomeye cyane ku buryo n'ubufasha bw'abana bakabaye babona batabona none ikindi ni uko nyuma yo gutwara inda abenshi imiryango yabo iri kubirukana ugasanga ahubwo n'abana babaye victime inshuro ya kabiri kandi barahohotewe n'ubundi hafi ya bose baritaye n'abantu babaruta bari mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu kujyana hejuru tumaze gukora ubushakashatsi nta hari hamaze gufatwa rimwe ku ijana rimwe ku ijana bonyine kuko wasangaga abana batajya gutanga ibirego kuri polisi polisi nayo ikaba yabura umuntu ikurikirana kubera ko nta muntu watanze ikirego krado igaragaza ko itewe impungenge n'umubare w'abana bangana na batanu ku ijana batewe inda n'abantu bo mu miryango yabo harimo ba se bababyara ba se wabo ndetse na basaza babo kandi kugeza ubu bikaba bikigoranye kurega aba bantu kudatanga ibirego harimo impamvu zigera kuri eshatu impamvu ya mbere ni uko abagabo babateye inda babatera ubwoba turi mubivuga tuzabica cyangwa tugire imiryango yanyu nabi icya kabiri ni uko babashukisha udufaranga ati ntimuzabivuge tuzakomeza kubafasha noneho hakaba n'abagerageza kujya mu miryango bagaha ababyeyi icyo nakwita indonke noneho ababyeyi bakanga bakanga gutanga wa muntu wateye umwana wabo kubera ko aba yabijeje ko azabafasha kugira ngo twebwe igitekerezo cyacu cyangwa aho duhagaze uyu munsi ni uko abantu bose basambanyije abana bakurikiranwa imbere y'ubutabera kandi bagahabwa ibihano biremereye kugira ngo bibere abandi urugero ikibazo cy'abana baterwa inda bakiri bato kimaze iminsi kivugwa mu nzego zinyuranye z'ubuyobozi bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko bumvikanye bifuza ko iki kibazo cyafata umwanya wa mbere mu bikwiye kwamaganwa nk'ibibangamiye uburenganzira bwa muntu muntu uyu ni depite mparanye theobari ku bijyanye n'abana bari munsi y'imyaka cumi n'itandatu baterwa inda bagata amashuri abandi bakagira ubuzima umuntu atahana kwifuza ko umuntu muzima yabamo duhereye kuri raporo ya minisiteri y'ubuzima y'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu aho batweretse ko ibihumbi abana ibihumbi cumi na birindwi babyaye izo ni raporo zo mu bitaro ubwo hari abandi batabyariye kwa muganga nibaza iyo komisiyo ifite mu nshingano z'uburenganzira bwa muntu cyane cyane ubw'abana ibyiciro byihariye iyo bumvise icyo kibazo babyifatamo gute bagombye gukora iki ese aricyo bagikozeho ese aricyo bateganya gukoraho minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango yari iherutse gutangaza ko mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka cumi n'itandatu kugeza kuri cumi n'icyenda bagera ku bihumbi cumi na birindwi magana atanu batewe inda zitateguwe ndetse bikabagiraho ingaruka zitandukanye zirimo no kuva mu ishuri mu rwanda umuntu wafashe umwana ku ngufu ahanishwa igifungo cya burundu ariko n'ubwo ibi bihano bikarishye usanga abagikora ibi byaha bakiri benshi igiteye inkeke ariko ni uko abafashe abana ku ngufu batajyanwa mu nkiko kuko usanga habaho kumvikana mu miryango uwatewe inda bikarangira atabonye ubutabera asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu rwanda kandi mu gisagara cya kigali bamwe mu bacuruza serivisi z'ubuhinga bwa none baravuga ko babandanya kungukira kuri porogaramu ya tombora yo kuronka ikarata yitwa green card yashyizweho na leta zunze ubumwe za amerika umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa ari kigali mu rwanda yatembereye aho abacuruza serivisi z'ubuhinga bwa none harimo internet aganira n'abantu batandukanye kuri iyi porogaramu muri ibi bihe leta zunze ubumwe za amerika yafunguye gahunda ya tombora ngarukamwaka ya green card itanga amahirwe yo kujya gutura no gukorera muri amerika izwi nka dv lottery uragera kuri amwe mu masiberi kafe mu mujyi wa kigali ukabona abantu baracicikana bashaka kuzuza ibisabwa bwana david rutayisire ni umusore w'imyaka makumyabiri y'amavuko yabwiye ijwi rya amerika ko ari ubwa mbere asabye green card yabwiye ijwi rya amerika ko ari ubwa mbere yinjiye muri iyi tombora ya green card avuga ko yamenye iyi gahunda yikesheje inshuti n'abavandimwe yumva ari ngombwa kwinjira muri tombora kubera impamvu asobanura amerika amerika icya mbere ni uko ari igihugu gikomeye ku isi ni ikintu twese tuzi yaba abato yaba abakuru ubwo rero nimba ari icyo gihugu gikomeye ku isi kirimo nanone facilities nyinshi kandi kukijyamo ndakeka ntawe utabyifuza ubwo rero nkatwe tuba tukiri batoya twebwe tuba tukiga tuba tuvuga tuti imbere hacu hameze hate umuntu aba agenda agerageza ahantu hose bibaye ngombwa umuntu yagenda agashakisha no mu bindi bihugu ni muri ubwo buryo kuva rutayisire yarangije kwinjira muri tomboro ya green card aciye kuri interineti araba ategereje nk'abandi bose barangije gusaba kujya gutura no gukorera muri amerika yabwiye ijwi rya amerika ko igihe amahirwe yamusekera byamubera ibyishimo bidasanzwe birumvikana ni ibyishimo ni ibyishimo kuko ntiwaba ugiye hariya nk'umuntu ni ibintu bizwi waba ugiye uzwi na leta ya amerika ubwo rero urumva yuko ni ikintu cyiza cyane icyo ni icya mbere ariko twibuke ko hari benshi nabo bagerayo batabukoresha ayo mahirwe neza bikabapfira ubusa ubwo rero icya mbere ni ukumenya icyo ugiye gukorayo icya kabiri nanone birumvikana urishima cyane kubera iyi gahunda ya tombora ngarukamwaka hari abacuruza serivisi z'ikoranabuhanga nka interineti mu mujyi wa kigali bigaragara ko bahabona ibyashara bwana rohari usanganwa ari muri abo igitekerezo cyaje tubona yuko abantu bashaka kuzuza green card ari benshi batora umurongo ahantu babyuzuza kandi tugasanga kubyuzuza nta bundi buhanga burimo ni ukubuzi gukoresha mudasobwa natwe dufata icyemezo nk'abantu bafite aho dukorera kandi dufite mudasobwa kandi dufite interinete kuvuga ngo katubyuzuriza abantu batazi kuzuza tubifata natwe nk'ubucuruzi nk'uko abandi bose babigize ubucuruzi kuri uyu mwaka bihagaze bite abantu baritabira bate kuri uyu mwaka urabona abantu batarabyitabiriye cyane ariko nanone ngiye ku bwanjye mpereye kuri egisperiyanse mfite nzi yuko abantu kenshi babyuzuza mu minsi ya nyuma mu minsi ya mbere baza umwe umwe bakeya ariko mu minsi ya nyuma baza ari benshi ni nk'abo bavuga ngo turacikanwe turacikanwe rwanda rusanganwa avuga ko iyi gahunda ibinjiriza cyane mu bihe nk'ibi byo kwinjira muri tomboro ya green card urumva dukuramo umugati ubwo umwe nangahe
umwe hariho duca bibiri urebye igiciro kiri figisi ni ibiri magana atanu hari n'aho ujya ugaze bakavuga ngo ni igihumbi kubyuzuza hari ahandi bakavuga ngo ni ibiri akandi bakavuga bibiri magana atanu nk'uko natwe dukora kuri bibiri magana atanu hari n'ababuzuza kuri bitanu ubuzima bugakomeza urumva dukuraho umugati muri iyi piriyode bari nziza cyane kuri twebwe
hanze y'ibyo ariko uyu rusanganwa ufasha abandi mu kwinjira muri iyi tombora nawe kuva yayisobanukirwa mu mwaka atibuka neza yahise ayinjiramo nta mwaka uramusiga atabikoze ariko amahirwe ntaramusekera kandi ntaracika intege bijyamo kunumva ko nta kintu binkonsoma interineti ndayorana mashini ndayorana nkakomeza nuzuza ako sindagira ayo mahirwe ariko biguteye agashavu rero mu yandi magambo nashavu rwose ko u rwanda rwanjye ndarukunda ni rwiza niyo najya muri amerika n'ubundi najyayo nkagaruka icyo nshaka ni ubwenegihugu bubiri gusa nagerayo nkabona ubwenegihugu narangiza nkisubira iwacu ku buryo kuba ufite ubwenegihugu bubiri ni ikintu gishimishije kandi bwemewe buri porofeshono nk'ubwo ngubwo iyo umuntu agarutse ati mwarakoze Yaza badushimira bandisemo rwose.
usigara n'iki kuri wowe ku mutima wumva uba- wibaza icyo usigara wibaza utari ko ngiye ko nujuje n'uyu nkamwuzuriza ni kuki njye nta- ntatsinze usigara wibaza ikintu bakurikiza kikakuyobera hari n'abandi babura ubushobozi atari uko badashaka kwinjira muri tombora yo kubona amahirwe yo kujya gutura no gukorera muri amerika bigatuma bikurirayo amaso kwiyandikisha wakwiyandikisha ariko bakubwiye ngo witegere nta tike wabona kwitegera kandi ngo kujyayo uritegera nta tike rero wabona niyo mpamvu utigeze uhirahira rero ngo ujye kwiyandikisha niyo mpamvu bakwishyurira n'itike wakwiyandikisha ukagenda nta kibazo wowe wigeze ugerageza se kwiyandikisha basi njyewe ntabwo nigeze ngerageza kwiyandikisha nuko nabuze ukuntu niyandikisha ariko mba numva kwiyandikisha nta n'ikintu umuntu yibereyeho mba ni ikibazo gikomeye nabyo wese wiyandikisha ugatanga ibyo bitanu no kurya biba ari ikibazo urumva wowe atari ikibazo gikomeye kweri ariko se wenda uretse ibyo ngibyo iyo wumva amerika ukumva ngo abantu bajyayo ubwabyo bigusigira iki yewe uko numva amerika numva ari igihugu gikomeye numva ari ahantu heza numva ari ahantu mbese umuntu yajya ntanahasonzere ariko ku bwanjye nanjye mbonye ubushobozi bwatuma njyayo rwose nanjye nagenda byihuse cyane kugeza ubu nta mibare ya nyayo y'abanyarwanda bamaze kwinjira muri iyi tombora ya green card ijwi rya amerika yabashije kubona kuri iyi nshuro gusa hari nk'uwatubwiye ko amaze gufasha abuzuza ibisabwa basaga magana atanu iyi gahunda ya tombora ya green card yatangiye mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda nk'uko amakuru agaragara kuri site ya deparitoma ya amerika abivuga byibura buri mwaka amerika yakira ibihumbi mirongo itanu by'abanyamahirwe muri iyi tombora baturutse impande z'isi zitandukanye iyi tombora ikorerwa kuri interineti gusa ku rubuga wa eshatu akadomo divi lottery akadomo state akadomo gov kuri iyi nshuro iyi tombora yatangiye ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi bikazagera ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe y'umwaka wa bibiri na cumi na karindwi aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika n'inshuti zayo barimo barategura indi ntambwe mu rwego rwo gushyira mu bikorwa umugambi wa perezida donald trump wo gukumira iterabwoba ku isi biratangazwa n'umuhuzabikorwa byo kurwanya iterabwoba wa leta zunze ubumwe za amerika ambasaderi nathan sales iyi ntambwe irahera ku masezerano ya antalya hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'inama mpuzamahanga yo kurwanya iterabwoba yitwa global counter terrorism forum mu cyongereza nk'uko ambasaderi sales abisobanura aya masezerano akubiyemo ibyo za leta n'abikorera ku giti cyabo bashobora gukora no gukorana kugira ngo bakumire iterabwoba aho abantu bateranira ari benshi nka za sitade uburiro restaurant aho batemberera n'aho banyura mu mayira sales ati dutangiye kubona ibi bikorwa byo kurengera rubanda hirya no hino mu bihugu bitandukanye na hano iwacu leta zunze ubumwe za amerika na maroc nabo bafatanije umugambi wo gukumira iterabwoba rigenda rirushaho gututumba imbere muri maroc ambasaderi nathan sales ati muri iyi myaka itatu ishize abaterabwoba benshi baragaruka bava mu mutwe wa leta ya kisilamu isis mu magambo ahinnye muri iraq na siriya bamwe ndetse batangiye gukora ibitero by'iterabwoba iwabo ambasaderi sales arakomeza ati si ibyo byonyine gusa ariko biduhangayikishije hari n'abandi bantu barebera kandi bigira kuri isis cyangwa al qaida nta karita y'ubuyoboke bafite nta rugamba na rumwe barwanye ariko ntibibagora na gato gukodesha imodoka bakayitwara bakajya kuyigongesha inzirakarengane mu mbaga y'abantu iri terabwoba ry'imbere mu gihugu ni ikibazo gikomeye ni ikibazo kigenda gikura ni kimwe mu byo twitayeho leta zunze ubumwe za amerika n'ibihugu biri mu nama mpuzamahanga global counter terrorism forum bashishikajwe kandi no guha ingufu ubucamanza mpanabyaha n'izindi nzego zishyira mu bikorwa amategeko arwanya iterabwoba umuhuzabikorwa wo kurwanya iterabwoba wa leta zunze ubumwe za amerika nathan sales ati kurwanya iterabwoba si iby'abasirikari gusa si iby'abamaneko gusa bireba n'igipolisi niyo mpamvu imbere hano muri leta zunze ubumwe za amerika twongereye ubushobozi bwa polisi za leta na polisi y'igihugu twafashije n'ibihugu by'inshuti ku isi yose kongera ubushobozi bwa polisi yabyo kugira ngo dufatanye kugeza mu butabera abakekwaho iterabwoba
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye aha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yafashije kwegeranya ibi biganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo amakuru nayo mwayashikijwe na aloyisi bigirimana mwakoze kudutega amatwi tubifurije amahoro n'umunsi mwiza tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.